iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa huye mu ntara y'amajyepfo y'igihugu rwasubitse iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo beatrice munyenyeji ibyaha bya jenoside muri uganda amashuri yari amaze hafi imyaka ibiri afunze kubera ingamba zaguma mu rugo zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda yarafunguye icyo gihe cyagize ingaruka nyinshi ku banyeshuri ko bahagaze ntabwo ariko bose bafunguye bagarutse ku mashuri ingaruka zabaye nyinshi ku banyeshuri ari amashuri matoya ndetse n'ayisumbuye abanyeshuri ntibabonetse uko bari bangana bose bamwe bashatse abagabo abandi bashatse abagore birumvikana bashakanye ari bato felicien habumugisha mubyeyi uri mu nkambi ya nakivale uwahoze ari perezida wa guine alpha konde yaraye ageze muri emera z'abarabu zunze ubumwe aho yagiye kwivuza ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho nagize mwiriwe venise turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika uwahoze ari perezida wa guinea alpha konde yaravuye mu gihugu ejo ku munsi wa mbere urubuga rwa interineti rushikirizwa ko amakuru yo muri guinea guine news rwavuze ko uwo yahoze ari perezida yafashe indege imujyana muri emira z'abarabu zunze ubumwe naho itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa afp ntiryashoboye kumenya aho yagiye ku makuru ryaryo ryatohoje kandi nta tangazo ryasohowe na leta kuri uko kuva kwiwe mu gihugu ariko umutegetsi wo hejuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri icyo gihugu atashimye ko amazina yiwe agaragara yavuze ko alpha konde by'ukuri yavuye muri guinea konde avuye mu gihugu inyuma y'aho abategetsi mu butungane bari buguruye amadosiye ku byaha byakozwe ku butegetsi bwiwe muri sudani abajeje umutekano ejo ku munsi wa mbere barisha abantu indwi bari mu myiyerekano yiyamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare ibi byavuzwe n'abaganga batabara ahakomerekeye abantu ni mu gihe abakuru mu bajejwe umutekano bemeye kuzokurikirana abo bagiriza ko bateye akajagari ubwicanyi bubaye imbere y'urugendo rw'umudiplomate wa amerika muri sudani aho amerika iriko irarondera inzira yo guhagarika urwo ruhagarara rumaze amezi atari make muri icyo gihugu intumwa ya leta z'ubumwe za amerika mu ihembe rya afurika david satterfield hamwe n'umwunganirizi w'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa amerika mori fi bitezwe muri sudani mu minsi iri imbere abantu bishwe ejo ku munsi wa mbere baciye bashikana kuri mirongo irindwi n'umwe bamaze kwicwa kuva igisirikare kirongowe na general abdel fatah al burhan cifatiye ubutegetsi mu kwezi kw'icumi itariki ya mirongo ibiri na gatanu
washington ijwi rya amerika
tukiri muri afurika leta ya zamfara mu buraruko bwa nigeria yarasubiye kugurura amashuri ejo ku munsi wa mbere inyuma y'amezi ane yari amaze yugawe kubera abagizi ba nabi banyuruza abanyeshuri ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bw'indero muri iyo leta amashuri muri leta ya zamfara yugawe mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma y'aho hanyururijwe abanyeshuri mirongo umunani ku ishuri ryisumbuye ry'ikaya ni mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu hanze y'umugabane wa afurika abantu bashika kuri mirongo ibiri na batandatu barishwe na nyamugigima yateye mu burengero bwa afghanistan ejo ku munsi wa mbere umuvugizi w'intara ya bagdis yitwa baz muhamed sarwari yavuze ko abantu bapfuye baguwe ko n'igisenge cy'inzu mu karere ka kwadis mu burengero bw'iyo ntara ikigo cya amerika kijejwe kugendereza imitigito y'isi cyavuze ko iyo nyamugigima yari ku rugero rwa manyitide zitanu n'ibice bitatu inyamugigima ikurikiye iyindi yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yahitanye abantu amajana abiri na mirongo umunani muri icyo gihugu cya afghanistan
urakoze rugize bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu wa kane muhabi wacu voa kadoma koma nawe ku mbuga za facebook instagram na youtube aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda urukiko rwisumbuye rwahuye mu ntara ya majyepfo y'igihugu rwasubitse iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo beatrice munyenyezi ibyaha bya jenoside uregwa n'ubwunganizi bazamuye ibyifuzo birimo no gusaba iburanisha ry'ibanze E, ku murongo wa telefone ndi kumwe na eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari astrida eric bagira ubusa wiriweho wiriho neza nawe venuse nshimiyimana iryo buranisha ry'ibanze risabwa risobanuye iki venuse nshimiyimana iri buranisha ry'ibanze risabwa nk'uko o, ababunganira beatrice munyegezi barisabye ndetse n'uko ku busabe bwabo umucamanza ashingiye ku mategeko yaryemeye yavuze ko ari iburanisha rizaba ryiga ku bibazo bigize urubanza ingingo zarwo zose kandi n'ibimenyetso birigize aha ni naho hazarebwa abatangabuhamya bashinja n'abashinjura beatrice munyenyezi ku byaha bya jenoside aha ariko noneho by'umwihariko n'iburanisha rizaba mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi mu muhezo none se ni ibihe bibazo bindi eh, byazamuwe n'uruhande rw'uregwa muri urwo rubanza
muri uru rubanza mbere na mbere hanazamuwe n'ikibazo cy'umwirondoro wa beatrice munyenyezi kuko ubu bushinjacyaha mu kirego cyabwo bwongeraho ko yari azwi nka komando komanda rero uh, beatrice munyenyezi yavuze ko icyo kigomba gukosorwa ntacyo umucamanza yakivuzeho buriya bizavugwaho muri iryo buranisha ry'ibanze hanazamuwe ikibazo cyo kuba bari kuburanira ku buryo bw'ikoranabuhanga nkakubwira ko hano iya sirida i butare mu i huye mu majyepfo y'u rwanda habanje kuvuka ikibazo cy'ikoranabuhanga rya skype kubera ko byacikagurikaga ubundi bitacikagurika hakumvikana amajwi agenda yisubiramo icyo rero abamwunganira metre felicien gashimana na metre brice bikotwa basabye ko cyakosorwa akajyaza akaburana imbonangubone kuko ngo nibwo yaburana yisanzuye kandi amategeko akabimwemerera ndetse ngo n'uburenganzira bwe bwaba bwubahirijwe mu bindi bibazo byavuzwe ni uko abamwunganira mu mategeko babwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha kidasobanutse ngo bafashe ibyaha bitandatu babibumbira mu kintu kimwe ku buryo ibimenyetso bigize icyaha kimwe kuva ku cya mbere kugera ku cya gatandatu ngo ni bimwe kandi buri cyaha ubundi cyagombye kuba gifite amategeko agihana ubushinjacyaha rero nabwo bwasubije none se ubushinjacyaha bwavuze iki kuri ubwo busabe bw'abunganira beatrice munyenyezi uhereye ku cyo kuvuga ko bashaka ko umwirondoro wahindurwa yavuze ko n'ubusanzwe mu rwego rw'amategeko mbere y'uko umucamanza aburanisha umushinjacyaha yavuze ko aba agomba kubanza kureba niba umwirondoro w'uregwa wuzuye icyo nta kibazo agifiteho ku kijyanye rero no kuvuga ngo ah, kuba baburanira mu buryo bw'imbonankubone ubushinjacyaha bwavuze ko urebye ibihe u rwanda n'isi rurimo byo kwirinda amabwiriza byo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda byaba byiza nabwo umucamanza mu kuzafata icyemezo byitaye kuri ibyo bihe na cyane ko ngo uh, beatrice munyenyezi wagombye kuba aburanira hano kuko abamwunganira babisaba hano iya sida ihuye mu majyepfo y'u rwanda bo bakavuga bati araturuka kure muri nyarugenge muri gereza inkuru ya nyarugenge iri i kigali mu rwanda ariko nanone abamwunganira bakavuga ngo nk'uko urubanza rwakuru rusesabagina ndetse n'abandi barimo wencesirasi baburana imbona nkubone kubera ko ngo ibibazo bya skype bigenda biba byinshi cyangwa se na videwo konferanse byaba byiza umucamanza yemeye kumuburanisha imbona nkubone ku kibazo rero cy'imiterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bwavuze ko ibikorwa bimwe nk'uko amategeko abiteganya bishobora kubyara ibyaha byinshi noneho buvuga ko binashoboka abamwunganira babona badashaka kwiregura ku byaha byose bo bashobora kwiregura ku byaha babona bishoboka nk'uko babihitamo noneho bagafata ko ibindi babyemeye nakubwira ko muri rusange n'icyo ngicyo bagiye basubirikanya venuse nshimiyimana none eric bagira ubusa wakwibutsa mu magambo make ibyaha beatrice munyenyezi aregwa araregwa ibyaha bitandatu birimo ibyaha bya jenoside birimo gucura umugambi wo gukora jenoside beatrice munyenyezi nkakubwira ko ni umukazana wa polina nyiramasuko ni polina nyiramasuko akaba yaravukaga hano i butare ariko noneho by'umwihariko akaba yarahanywe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha zashyiriweho u rwanda iyarusha muri tanzania nkakubwira ko rero beatrice munyenyezi kubimureba yoherejwe mu rwanda mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe avuye muri leta zunze ubumwe za amerika ubu ngubu ari hano mu rwanda aburanishwa aho bikekwa ko yakoreye ibyaha nkakubwira ko umucamanza yanzuye ko ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa kabiri nibwo azaburanisha muri iryo buranisha ry'ibanze rizabera mu muhezo venuse nshimiyimana erike bagira ubusa asirida ndagushimye cyane kandi nkwifurije kugira ibihe byiza nanjye ndagushimiye venuse nshimiyimana aho ngaho i londire ugira akazi keza
bamwe mu banyarwanda baba hanze bamaze gushyiraho ikigega kigamije gufasha abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu rwanda fond pour les rwandais defenseurs des droits de la personne banashyizeho kandi ikipe y'abantu batanu batuye ku migabane itandukanye y'isi bacunga umutungo wakusanyijwe umwe mu bacunga icyo kigega ni mireille abewe atuye mu mujyi wa edmonton muri canada navuganye nawe atangira ambwira uko icyo kigega cyashinzwe n'uko abagicunga bashyizweho iyo kipe icunga ikigega ni abanyarwanda bishyize hamwe ko twari tumaze kubona yuko iyo umwe mu bantu barwanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu rwanda afashwe usanga twakoze ibintu nka gufandimye rimwe na rimwe abantu bakaba badashoboye kwisakamo amafaranga bakomeza kudusaba yuko twazashaka ukuntu dushyiraho ikigega gihoraho ku buryo buri kwezi umuntu yajya atanga udufaranga ashoboye atari kuvuga ngo tuzajya tuyatanga ari uko hari icyabaye nuko rero abantu badusabye twishyira hamwe nyuma yo kwishyira hamwe dutoranyamo ikipe y'abantu bazayobora iyo murebye iyo kipe musanga irimo abantu baba i burayi uri muri Australia n'uri muri canada twashatse gukora ku nkengero enye z'isi kugira ngo byibura n'iyo utagira uko wizera bose ariko ugira umwe wumva uyakwizeramo none se ayo mafaranga akusanywa ahabwa nde hakurikizwa iki kugira ngo ayahabwe amafaranga akusanywa tureba abantu bavugira abandi mu rwanda cyangwa se abantu baba bajijijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nk'aho cyafasha abandi baturage kugira ngo bazahindure ibintu mu rwanda tuba tubona ibiba duhora tureba igihe ibyo cyanditse tureba ibinyamakuru byose ntabwo tureba ibyo mu rwanda gusa ahubwo tukareba uwo muntu yazize iki ese byari gutuma hagira impinduka yaba mu rwanda kuko twebwe ntabwo tuba dushaka abantu barwanya igihugu cyangwa se abantu barwana ahubwo tuba tureba ya mpinduka iva mu baturage none se abatanga ayo mafaranga abatanga iyo mfashanyo bamenya bate ko imfashanyo yabo itazakoreshwa mu bikorwa bitateganijwe ntabwo turagira abantu benshi cyane batanga amafaranga ariko abenshi bayatanga n'ubundi wasangaga duhurira mu magurupe gurupe yo gufasha kanaka gurupe yo gufasha kanaka abantu wasangaga n'ubundi ba ba bagizwe nk'ihohoterwa niko nabyita mu rwanda ubu rero ayo magurupe ikintu cya mbere cyiza cyabayeho ni uko yagiye avaho abenshi muri twe uko twagiye twikusanya ni uko twayisangagamo tugasanga turatanga hirya no hino kandi ntihagire umumaro bimara tumaze kwikusanya hari abandi banyarwanda bakubwira bati ngewe ndashaka gutanga ariko sinzatanga kuri gofandingi kuko n'iyo byaza biri anonymous hari ukuntu umuntu abimenya ati ariko nakwizera abantu batatu cyangwa bane bazamenya ko natanze ariko batazantanga urumva ko ibyo nabyo biba biteye agahinda ko umuntu yashaka gufasha ariko ntashake kugaragara nibwo twahise tuvuga tuti konti bankeri paypal usanga koko yabonywe n'abantu bakuriye ikigega ntabwo ari buri muntu wese ushobora kubona abantu batanze madamu mireya bewe gushyigikira abashyira mu majwi imiyoborere y'igihugu ntabwo bishobora gufatwa nk'igikorwa kirwanya ubutegetsi ibyo mwabihungamutse ibyo ngibyo tu ukuntu nabivuga ni uko nta na rimwe ndabona guverinoma n'imwe itagira abantu bayitunga agatoki rimwe na rimwe guverinoma za afurika zibona yuko ibyo ari ukurwanya nyamara yaba bakwemereraga twebwe abantu bake cyangwa se benshi batunga agatoki tukazajya tugatunga kubera yuko iyo umuntu arimo arakina politike aba akeneye abakitiviste nta na rimwe abapolitisiye bazabaho badafite abakitiviste nta shyaka dufasha nta mupolitisiye dufasha ahubwo dufasha abaturage bashatse bo ubwabo kugira ngo bazamure amajwi nk'uko natwe turi hanze tuyazamura ariko tukagira imana ntihagire ingaruka bitugiraho nkaba numva ibyo atari ukurwanya igihugu ahubwo ari ukucyubaka kuko dukeneye twebwe nk'abaturage kubakana igihugu n'abapolitisiye bacu hari inama y'ubugenzuzi mufite y'uwo mutungo uzatanga uturutse ku mfashanyo ku buryo nta faranga na rimwe ryakoreshwa mu gikorwa icyo ari cyo cyose cyaba kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu ntabwo bizashoboka yuko ayo mafaranga yajya ku bantu bashaka kugira umutekano umutekano w'igihugu uratureba twese nk'abanyarwanda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda agirirwa nabi nta n'umwe muri twe wakifuza madamu abewe niba atari ibanga magingo yamufite amafaranga angana iki amaze kwinjira mu kigega iryo rero ni ryo banga mubibajije neza muti niba atari ibanga ntabwo dushobora kuvuga amafaranga ari mu kigega nk'uko n'ubwo bamwe bakeka abo dufasha ariko ibyo ni ibintu tutazatangaza ntabwo tuzatangaza amafaranga ari mu kigega nta n'ubwo tuza tuzatanga amazina y'abo dufasha madamu mireye abe wenda gushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane venisite
Washington ijwi ry'Amerika kuri uyu wa kabiri leta zunze ubumwe za Amerika yizihije umunsi wahariwe Martin Luther King umupasiteri w'umwirabura wabaye ikirangirire ku isi ufatwaho urugero mu guharanira uburenganzira bwa muntu umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Laurel Bowman yaduteguriye inkuru ku buryo ibibazo byerekeranye n'ubutabera mu baturage bikomeza kugira uruhare runini muri politiki y'Amerika Temistokin Mutijima muri rimwe mu magambo yavuze intwari martin luther king yagize ati ndashaka kandi kubwira abaturage ba amerika n'ibihugu by'isi yose ko turi mu rugendo kandi nta nkubi y'irondabwoko ishobora kuduhagarika izamuka rya martin luther king jr nk'umuyobozi mu guhirimbanira uburenganzira bwa muntu ryatangiye mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu ubwo yayoboraga igikorwa cyo guhagarika ivangura muri bisi rusange zitwara abagenzi mu majyepfo ya leta ya alabama yakomeje kuyobora imyigaragambyo ikozwe mu mahoro hirya no hino mu gihugu hagamijwe guharanira ko hatanga uburenganzira bungana hagati y'abazungu n'abirabura mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane martin luther king yatsindiye agashimwe mpuzamahanga k'uwaharaniye amahoro kitiriwe nobeli ndetse muri uwo mwaka ni nabwo wari perezida wa amerika lyndon johnson yashyize umukono ku itegeko rica ivangura iryo ari ryo ryose muri amerika hanyuma mu mwaka wakurikiyeho asinya n'irikuraho ivangura rishingiye ku moko mu bijyanye no gutora mu magambo ya martin luther king atazibagirana harimo kandi n'aho yagize ati mfite indoto ko umunsi umwe abana banjye bane bazaba mu gihugu aho badacirwaho iteka hagendewe ku ibara ry'uruhu rwabo ahubwo hagendewe ku myitwarire n'imigirire yabo muri iki cyumweru minisiteri y'ubutabera ya amerika yunamiye bwana king mu muhango wabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga muri uwo muhango madame christian clark intumwa nkuru ya leta zunze ubumwe za amerika yungirije ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri minisiteri y'ubutabera yagize ati dr king yagize uruhare mu mibereho yacu yose ndetse umurage we w'icyizere ni ukwitangira ubutabera n'uburinganire ashimitse bye bikomezana n'ubu kugaragara mu kazi kacu ka buri munsi mu ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu benshi mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bavuga ko urugamba rwa king mu guharanira ko haba uburenganzira bungana mu gutora rukomeje kuba ingirakamaro cyane muri iki gihe madame sherlin ayifil umuyobozi w'ikigega gishinzwe gutanga ubufasha mu by'amategeko n'uburezi gishamikiye ku muryango uharanira uburenganzira bw'abirabura muri amerika agira ati ibyo dr king avuga ni ibi muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe kwitorera abacamanza bazakoresha ukuri muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe kwitorera abaduhagarariye bazatugereza ijwi ryacu aho tutagera muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe gutora abantu basobanukiwe neza uko gahunda yo guca imanza zitabera ikwiye kubiri mu cyumweru gishize perezida joe biden na visi perezida kamara harris bagiye kunamira martin luther king jr ku mva yiri muri leta ya georgia muri uwo muhango perezida biden yibukije iby'impaka zikomeje hirya no hino mu gihugu ku byerekeranye n'uburenganzira bwo gutora yagize ati si hano muri leta ya georgia gusa mu mwaka ushize wonyine leta cumi n'icyenda ntizagarukiye ku gutora imishinga y'amategeko abangamye ahubwo zemeje amategeko mirongo itatu n'ane yototera uburenganzira bwo gutora hari indi mishinga y'amategeko hafi magana ane abashinga amategeko bo ku ruhande rw'abarepubulikani bagerageje gutambutsa ikigamijwe ntikikiri ngo ninde wemererwa gutora ahubwo ni ugushyiraho inzitizi ku buryo bigorana gutora ninde ubarura amajwi no kumenya niba amajwi yanyu agifite agaciro abarepubulikani bahakana ibyo perezida biden abanenga bavuga ko bo bagamije ahubwo kubungabunga aho gushyira amananiza mu matora yo muri amerika bavuga kandi ko bahangayikishijwe n'ibyifuzo byo guhindura amategeko ya sena mu rwego rwo kwemeza itegeko rishya ryo gutora mu gihugu ridashyigikiwe n'abarepubulikani hagati aho ibibumbano n'ibishushanyo hirya no hino mu gihugu benshi bahuza n'amateka y'irondaruhu birimo kuvanwaho nk'icya generali stonewall jackson muri leta ya virginia madame michelle colbert ati ibi ni ibimenyetso bibi ku muryango mugari w'abaturage kandi uyu munsi tuvanyeho rwa rwango ubu noneho komorwa byashoboka mu yandi magambo asa n'ayabaye ikimenya bose martin luther king hari aho yagize ati nabonye igihugu cy'isezerano nshobora kutakigeranamo namwe ariko ndifuza ko uyu mugoroba mumenya ko twese hamwe nk'abaturage tuzagera muri icyo gihugu cy'isezerano martin luther king yishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani ariko na n'ubu nyuma y'imyaka irenga mirongo itanu ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'ikinyejana amagambo ye rurangiranwa aracyatera benshi umuhate wo gukomeza guharanira uburenganzira bumwe kuri bose ikibazo gikomeza kuba icy'ingenzi mu biganiro bihuza abanyamerika uze temistopule mutijima mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hashize icyumweru kimwe amashuri yongeye gufungura muri uganda yari amaze hafi imyaka ibiri afunze kubera ingamba zaguma mu rugo zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignashusi bahizi arasuzuma uko iby'uburezi byifashe mu mpunzi mu nkambi ya nakivale icyumweru kimwe kirashize amashuri yongeye gufungura mu gihugu cyose amashuri cyane cyane abanza n'ayisumbuye yari amaze hafi imyaka ibiri afunze kubera gushaka kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ifunga ry'amashuri iki gihe cyose ryateye ingaruka nyinshi ku banyeshuri ku buryo bamwe batasubiye ku ishuri ku bana b'impunzi ariko byarushijeho kuba nabi dore ko bari basanzwe batiga neza kubera ibibazo by'ubuhunzi turibanda ku nkambi ya nakivale aho twavuganye n'umwe mu mpunzi umubyeyi kandi umuhanga mu by'uburezi bwana felician habumugisha felician yabanje kutubwira ingaruka iri funga ry'amashuri ryagize ku bana b'impunzi ko bahagaze ntabwo ariko bose bafunguye bagarutse ku mashuri ingaruka zabaye nyinshi ku banyeshuri ari amashuri matoya ndetse n'ayisumbuye abanyeshuri ntibabonetse uko bari bangana bose bamwe bashatse abagabo abandi bashatse abagore birumvikana bashakanye ari bato abandi bishoye mu biyobyabwenge havutse abana benshi batazwi bataziwe ababyeyi abandi bananiye ababyeyi bacika ibisambo abandi bahinduka ibirara ubukene bwariyongereye ababyeyi ntibabonye imirimo ngo bakore rero bivuga ko kujya mu mashuri kwa kino gihe biragoye birakomeye kubera ubukene hope calvary ishuri ryigenga ni rimwe mu mashuri aho abanyeshuri benshi muri iyi nkambi ya nakivale bigira ariko bataragaruka ku ishuri twavuganye n'umwarimu mukuru waryo kasigazi emmanuel atubwira uko bimeze kuri iryo shuri amashuri yakinguye ariko yakinguye nabi kimwe rifite abana bakeya kuko abana benshi abakuru barashatse n'abandi banze amashuri ko bari bamaze kugira imyaka mikuru si abo ngabo bari imyaka wa gatanu wa gatandatu na wa karindwi bo ntabwo basubiramo kubera yuko bari bamaze gukura kereka abari batoya nibo dufite kandi ikindi kubera ko imyaka yari imaze abantu badakora nta mafaranga menshi abantu bafite gusa n'abaza baraza badafite amafaranga ku mashuri bigatuma dukora nabi n'abarimu bacu nk'utu barabaruzinze kuko abenshi bagiye mu bodaboda n'izindi zishobora kuba zabacyurira amafaranga ku munsi bituma batagaruka muri sisiteme yo kuza kuba dufite abarimu bashya abari bafite egisipiriyensi kuba twakoranaga n'abari mu gihe kirekire bakora bagiye gushaka akandi kazi bwana felicien habumugisha nubwo ari impunzi ni na mwarimu wafashije mu gutangira amashuri y'impunzi aha muri nakivale kandi akorana n'amashyirahamwe atandukanye ashinzwe uburezi bw'abana b'impunzi yanatubwiye uko ejo hazaza haba abana batasubiye ku ishuri hazamera aba bana bavuye mu mashuri kubera ibintu bitatu icya mbere kuba ari impunzi nta kazoza kabo kagaragara icya kabiri kuba zaciga bakishora mu biyobyabwe- mu biyobyabwenge bakishora mu biyayuramutwe akazoza kabo cyangwa ejo habo heza ntahariho igikuru cyabo ni ukubaho nabi bakiba bakabaho mu buzima bubi ibyo rero nibyo kibazo dufite ejo hazaza habo hariko hariyongeramo abajura benshi hariko hiyongeramo abasoma benshi hariko hiyongeramo ibirara byinshi hiyongeramo abanywarumogi benshi na kivare birashobora kuzahirira ubuzima bwa na kivare mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere kubera ko batagiye ku ishuri bamwe mu banyeshuri ariko bavuga ko batashoboye gusubira ku ishuri kubera amikoro make nk'uyu utaratangira nubwo abishaka kandi na fizi nayo ku babyeyi bigiye bacangacanga kubera korona ntabwo barose ahantu nyine bo- bokora genda byanga ndose fizi ni najyayo kuko ndakunda kwiga ntawe ntawe nzabona kwena nta nabona mu gihugu hose haravugwa umubare w'abanyeshuri benshi batasubiye ku ishuri hari n'umubare munini w'abakobwa batewe inda mu bihe bya guma mu rugo hari n'umubare munini w'abakobwa batewe inda mu bihe bya guma mu rugo nubwo leta yashyizeho itegeko ko bose n'abatwite basubira ku ishuri kandi amashuri akabashyiriraho uburyo buborohereza kugira ngo bashobore kwiga mu mibereho barimo amakuru atandukanye yerekana ko benshi batasubiye ku ishuri mu cyumweru cya mbere amashuri afunguye ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
imikino y'igikombe cy'ibihugu byo muri afurika irakomeje muri kameruni mu mikino yabaye ejo ku wa mbere burkina faso yanganije na etiyopiya kimwe kuri kimwe kapu vera nayo igwa miswi na kameruni kimwe kuri kimwe mu mikino iteganijwe kuri uyu munsi sha kumi malawi irahura na senegal kuri iyo saha kandi zimbabwe irahura na gine isamo ya gabon irakina na maroc mu gihe ghana ibihura n'ibirwa bya komo uyu munsi umunyarwandakazi hadiya mukansanga arandika amateka niwe musifuzi mukuru usifura umupira uhuza zimbabwe na gine ni nabwo bwa mbere bibaye mu gikombe cy'afurika cy'ibihugu cy'umupira w'amaguru araba yungirijwe n'abandi basifuzi batatu kandi bose ari abagore aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mokoberi ya baro mfasha buri munsi kuyabagezaho mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abakunda umupira w'amaguru ndasuhuza cyane abakunda ikipe ya musongati fc yo mu burundi dore umugani w'umunsi umugabo w'ingare agirwa n'umugomagiro w'intango mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana